bakunzi b'ikinamico ifumba y'ubukire duherukana akagina kangisha ka rwera kuzamurega ko bajyanye ku mupfumu ese mama byaje kugenda gute mukurikire umukino
karwera rero uko mbibona tuzagira umusaruro rwose uhagije umusaruro Mm, umusaruro w'ibigori rwose uruta uw'imyaka yashize ego Mm, birasaba rero kwitegura hakiri kare isarurwa ryabyo uzi ko ibyo ngibyo ejo senzage yabimbwiyeho nkagira ngo nayo abakozi oya niko bimeze rwose igihe cy'imyiteguro y'isarura ni iki uranteye iwacu twihingiraga utugori tugashyirira ku gicaniro no mu isafuriya ubundi tugasarura duke cyane tw'imbuto
numva mwarabimariragayo Mm.
reka reka rero ubu ngubu ikigori cyahawe agaciro Mm, ubu gifite agaciro gakomeye cyane turagihunika rwose kikaramba guhunika rero umusaruro mwinshi bigomba kuba bitoroshye buriya ntabwo bigoye da Mm.
icya mbere ni ukumenya kubisarura ibigori byeze neza Mm.
mbese ibishishwa byabyo byaramaze guhindura ibara bi- bisa na kaki Mm.
Eh, ndetse rero n'amahundo y'ibigorigori yaracuramye mbese ubwo n'intete uba uzishinga urwara ntubone amata y'ikigori igira uti ahubwo udashobora kuyishinga urwara ngo bikunde Eh, Mm, yewe biba byeze koko mm, ubwo ariko kandi nta kureka ngo byumire mu mirima burya hari akantu k'agasimba bita imungu ko ndakazi rwose ubwo uzi ko hari igihe ako kabura agasani gasanga ikigori mu murima kakagitobora kakagiteramo amagi Mm, amagi azabyara imungu ya mungu ikazibasira ibigori bimaze kugera mu ihunikiro ko numva se kanteye ubwoba uretse ko tuzatera umuti mu gihe cy'ihunika twe nta kibazo yego rata hanyuma rero ibyo gusarura bijyana n'uburyo ibigori bihunikwa Mm.
Eh, kuko twe tuzakoresha uburyo bwo kubyumisha hakoreshejwe umuyaga ng'umuyaga Eh, tuzajya dukura ibigori mu murima Mm.
bigifite ibishishwa byabyo Eh, Mm, ibyo ndabizi kandi birumvikana Mm.
kuko ibishishwa ari nabyo bikoreshwa mu buryo bwo kumanika ibigori sinumva asubiza ahubwo
umva di wangize nk'abana bo mu mujyi bavuga ngo amata ava ku igare nasibye kubikora ariko babikoraga ndeba birumvikana ko ubizi da ariko hari n'abo nabonaga Mm.
babyanika ku birago cyangwa ku mashitingi babimazeho ibishishwa neza neza yego nyine baba bahise nk'uburyo bwo kubyumisha hakoreshejwe izuba kuko nabwo ubwo buryo nabwo burakoreshwa burya reka twe ntitwabona imbuga yo kubyanikaho dutyo ahubwo si yo rwasere rero kwanura twanika twanura twanika ibyo ibyo umuntu yabivamo Suko se Mm. hari n'abo ariko nabonye usanga barubatse imbuga isakaye kandi ishashemo sima ubu nyine baragikemuye icyo cyo kwanura uko bwije kwanika uko bukeye mm, ariko twe tuzakoresha burya igisharagati tuzagisakara neza ku buryo nta n'agatonyanga rwose kazigera kagera ku kigori tuzasakaza si iki amabati uretse ko na shitingi yasakara burya abifitiye umusaruro uringaniye ko mbona babimanika ku mabaraza y'inzu se
ibyo nabyo ni byiza ikibi ni bimwe byakorwaga hambere ubwo wasangaga babyumishiriza ku rusenge wajya kureba ikigori ugasanga cyaratonze umurayi reka ibyo muri iki gihe ntawabitinyuka byangiza umusaruro ibyo byo rero abahinzi bamaze kujijuka
buriya rero maritine tanti wanjye ndamukunda bidasubirwaho
sharisi ahubwo uzamubwire nanjye ambere tante kuko ndamukunda nanjye nkunda ukuntu atangura Mm, ibyo mubwiye byose arabyemera nibyo tekereza ariko ukuntu cya gihe atajijinganyije kwemera kumvugira ko narayiwe kabiye kose sha tante wawe ni umuntu mwiza ahubwo niwe ukwiye kuzambera amaboko karubwira akava mu nzira
ibyo ntako byaba bisa
aro
wiriwe muga wiriwe marisiya umwana se yageze aha amahoro ko telefone ye yananiye rusiya se yego
nari nzi ko yaraye aho kuko nari namwemereye kurara
wari wamwemereye kurara cyane rwose
ubwo ntiyabyumvise neza
ngo iki ngo ntiyabyumvise neza kandi twanabitinzaho anavuga ko azava aho ngaho ahita ajya gusenga ntawuharaye rwose Hmm?
namuherekeza arataha ntukagire imana se nk'u noneho turamenya tumushakirayo nk'uko abyarana Hmm?
ko numva se nk'uyu mutima muga
si ayo yose se nyine mba mvuga bakavuga ngo ni ayanjye Hmm?
rwose ndumva umutima wanjye udatekanye none se nkubwira iki marisiya Hmm? ko namuhaye uruhushya rwo kurara iwawe none akaba yarukoresheje arara ahandi uragira ngo mbigire nte?
aha yewe ni aha nyagasani
yawe ngaho uramuke nyine ubwo ni ibyo yewe ngaho uramuke
mana y'ijuru n'isi ndakwinginze ngo ukuboko kwawe kube iruhande rw'umwana wanjye maze kumutambutsa imitego yose ya sekibi
mana yanjye we rwose ibintu bya rusiya bigiye kuzandwaza umutima telefone numve telefone yayidadiye da Yego, mana yanjye ko witonganya se muga ndeka wa umva karwe karame tekereza ko marisi yanambwiye ko rusiya atariho ngo Hmm? kandi ko ngo yamusezeye amubwira ko atashye ubu se kaba ari he nta kumiro rwose simbona ahandi yaba ari kandi noneho ikindi Hmm.
kinababaje kurusha ibintu ni uburyo telefone yayi- yayifunze Hmm?
ibya telefone byo ntiwabimenya hari n'ubwo umuriro waba wamushiriyeho ariko urabizi muga iki hari ikintu ndi kwibaza ariko sinzi niba yagitinyuka kandi imana imbabarire kuba mukekeye ibintu bibi ni ibiki se buriya se wowe ubona yatinyuka kurara kwa maritini kwa maritini Hmm.
suku nawe usetsa yabuzwa n'iki se buriya ubona rusiya hari ibyo atinya Hmm? ubona hari ubwenge agira koko impamvu mbitekereje ni uko hari ubwo namubonye ataha ishuri akajyayo mva kandi ra ibyo se kuki utaba warabimbwiye nahamukuye ariko shisha itabona mpita mwohereza ku ishuri ikibazo nyine ni uko utabimbwiye rwose ni ukumbabarira mba nanga icyanteranya na rusiyo
noneho aho maritini atuye urahazi ndahazi rwose tugende makwereke iri joro se badukingurira
nicyo kibazo
uzi n'ibindi oya reka mbwire kankini tujyaneyo kankindi noneho namukingurira duhite twinjirana mu nzu twese kuki tutabwira akagena umugabo we mugenzi wawe karwe Hmm.
rwose kagira nta kintu twavugana umuntu yishima aho yishyikira ariko mpamagare kankine yego rwose
hano
umva kankine
ndakumva patoro
hari ikintu ushaka kugusaba ariko ndakwinginze rwose ntusabe ibisobanuro byinshi
ni amahoro se ndashaka ko tujyana kwa maritini kureba niba rusiya ariho yaraye kuko njye ndabizi ngewe ntabwo yankingurira
hari ikibazo se icyo rwose ntacyoroshye nkacyo urakoze ndagushimiye rwose reka nyaruke nze
yewe uyu mwana se ko asinziriye ndabigira ntimwuka agira imana mu nimubyutsa ngo ndamuheka arahita akanguka asimukira reka mureke yiryamire n'ubundi aya masaha aba asinziriye cyane ntapfa gukanguka
none se kankine karame urabona koko maritini ari bukingurire ijoro niyumva uje buriya nta bikengara Ah, ibyo ari byo byose ntabwo yakwanga kunkingurira ananze twamenya ko hari icyo ahishe
Eh, twizere ko bigenda neza
maritini ngaho turyame rero ariko nizere ko wongera ukaba umwana mwiza nk'ubushize rwose naragushimiye kubona turarana ntukuwagana umwana mwiza gusa ahubwo ndaza kurushaho uzi si impamvu nari nongeye kubigusaba ashwida ni ukubera ko wanyoye inzoga kandi numvise bavuga ngo ko umugabo wanyoye inzoga atabasha kwihangana reka abo batabasha kwihangana nabo basanzwe ari abanyamafuti
rwose wowe ndakwizera itonde se ntiwambwiye se ko uza kwitonda sinitonze se dore nawe ko mbona se kwitonda bigiye kukunanira maritini maritini
umusore aranshakira iki muri iri joro Eh, eh, eh, eh, eh, sinshaka ko mbona byaba ari amahano maritini wasinziriye se
mama ni amahoro se kugenda nijoro
ni amahoro nkingurira nkubwire yewe reka mbyuke nari maze kuryama umva rero rusiya ubu nyine nta bindi uranyura mu idirishya wicarira inyuma y'inzu
yego niko bimeze
oya we yafi wibanze umutwe orohereza amaguru ndagufata kugeza ugeze hasi
ayiwe
ubaye iki sinzi ikintu nkandagiye we ihangane sheri ayiwe umva izo nkweto zanjye ahubwo zihishe Eh, yego yego ndaje nziza mama bimeze bite se ko mbona mariti wigira ikibazo twari tuje kureba ko rusiya ari hano kuko twamubuze rwose Mm, aya masaha se rusiya yaba akora iki hano mariti ntawe uri hano koko iyi nzu se ko ifite icyumba kimwe na saro kagira umuryango umwe na tuwarete hanze murabona yabihishira he koko rwose ngabane mukomeze murebe hose hose
nta n'amakuru yose wigeze umenya duheruka kuvugana ambwira ko yagiye gusura nyina wabo kandi ko ari buze kurarayo
ko mbona se hano mwahanywereye byeri na fanta usigaye wivanga ni ibya kare ni umushyitsi yari wansuye noneho ndabyumva n'umukobwa wanjye um- uramutendetse eh ibyo sinabikora rwose
kanki karame urakoze twigendere gusa yarakuze reka tujye kumutegereza twitonze rwose menya amakuru ye nababwira ye baba we ni uko wabaye nakaraga Eh, eh, ikimena cy'icupa mwana yanjye.
ikirenge kugera hafi y'igufa eh ihangane rwose
reka duhambire cyane nayo Eh.
gukomeza kuva amaraso kanze ngufashe kanze ngufashe nzabishyira kwa muganga ariko se rwose iteka iyo uje kunsura ntihabura ikiba kikadutesha ibyishimo byacu yewe ubwo imana niko iba yabiteguye
ibuvaza rwakawe wibuke kumwirana n'abantu aba se kanyindi nawe ni umuntu buriya ra? uwo macaraza yaririmbye nabi kanyindi wabyaye umwana akanca inyuma ko sha eh ese ko numva noneho nzaba mwita abakozi korasira Ja- buretse reka nze gusohorane na nyoko sha atambaza kwitsinzira n'ubundi aya mba nanihaye kanyindi kanyindi anyitabe bamuseka cyangwa waketse ko njye nta rufunguzo mfite sha buretse nze nkwerekeho ukagina mbera mubi yampaye nka data nibwo shanze abamo uryamye wenyine nyokaresha kanyi kanyindi we iki kigure cyagiye umwana ko yakangutse kagira kandi umwana buriya ngewe igobora kuza akagikubeta umukeri ariko se koko ariko ubu narashatse cyangwa naherekeje abandi
urinda wicuza se ninde wakunsindiriye niba ubona utanshaka uzarunsigemo ngo uhaye uburenganzira ariko kanyi uba muzima cyangwa iki gihe ubu ngubu urihe mba ndi hehe se ukeka ko naba ndi he kandi iki gihe mvagasuzuguro ndakubaza nawe ukambaza
cecekere mama cecekere akira akabere mwana wanjye kanyi uko nkubaza ntunsubize mbwira aho uvuye reka ko ndataho kubaza abana mvuye he handi se kandi narindi munsi y'urugo Ah, ombanya ombanya munsi y'urugo si y'urugo nyine Eh, u- u- ukora iki munsi y'urugo kanyi uzanye iki wambwira wari wagiye gushaka munsi y'urugo nzanye iki se iteka iyo umuntu agiye munsi y'urugo azana ikintu nk'aho atanajyayo hari icyo ajyanye ahubwo kanyi ubundi uko mbona u- u- ugiye kuzambanikira eee ugize ngo ikikagi Ugiye kuzamura ngewe mbi ikiraro.
kirara wowe si igihe naviriye ahangaha utarahagera ko nakwisi ikirara ese mama we nahavuye kare burya igihe naviriye cyose namaze nta kibi nagiye gukora amagambo yanjye kandi nayo ariko uzi ko ari wowe usigaye uri umugabo muri uru rugo ndamaze ubugabo se ni ipantaro ko ari inshingano Ja, numva umva imana ugira ni uko abagore babuze nako ni uko gushaka abagore benshi byaciwe nakaguharitse nkagenza kugusura nyuma y'imyaka itatu barakererewe
ohoho ko kankindi abeshya akagina ko yari munsi y'urugo namenya ko yari yajyanye na mugagaho umuriro ntuzaka ntimuzacikwe n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo watelefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse kuri paji yawe ya fesibuku minagiri